dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga hanini ku masezerano abarundi bateye ku gikumu yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri ayo masezerano akaba arimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibibanza muri leta no mu gisirikare bamwe mu barundi barashima akamaro k'ayo masezerano bavuga ko yafashije abarundi kuva mu ndyane z'amoko no gukumirana zaranze uburundi mu gihe kirekire ariko hari n'abavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hisunzwe ubwoko ari byo bise kota ekitinike mu rurimi rw'icyongereza mu ndwi iheze rero sena y'uburundi yaragarutse ku bitigiri by'abaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye aho two kwibutsa ko hari nko ibice mirongo itandatu ku ijana mirongo ine ku ijana mu nzego zitandukanye na mirongo itanu ku ijana mu nzego zijejwe umutekano mu kiganiro dusanga ijambo cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire bakurikiraniye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko turi kumwe na ambasaderi Isidoro Mbayahaga nawe nyine yakurikiranye icyo kibazo yakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguz'amateka y'u Burundi tukaba kandi turi kumwe na idefonse bwema yamuka mu nda y'ingoma akaba aba mu bwongereza muri iki gihe turi kumwe kandi na Eric Zengimana yakurikiranye hafi ibikorwa bya sena kuri icyo kibazo cha kota ethnike ibitigiri vy'amoko mu nzego zitandukanye reka rero dutangure kuri wewe eric nsengimana inyuma yaho inama nkenguz'amateka y'uburundi yihereje ico kibazo ico iyo nama yashitseko n'ikihe ndazi ko mwari muri iyo nama murakoze cyane twe twari muri iyo nama ariko turavye ibyo twashyizeko novuga ko atana kimwe twashitseko kuko intumbero y'inama mpuzamateka twari ukubwiriza abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye ico abarundi biyumvira mu kuri irya nginga y'amajana abiri na mirongo umunani na gatandatu ishyiraho amakota mu ntuze mu gihugu ni ukuvuga mu buryo bakaba umutusi bagakurikirana daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene vyagenze imbere igituma basizeho iyo ntuze hirya aratikire bakayishira muri constitution baratubwira igituma vyagenze kurya yari nyakubahwa perezida domitien ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishiriyeho ahubwo sayete impoze par mediateur ni ukuvuga baba bayibashizeko ku nguvu ariko bayibasize ko ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana bari bagize iminsi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka hanyuma acashiraho iyo formire kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu ibwirizwa shingiro canke ivamwo hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashikirije bashikirije ko hataragera impamvu nyinshi z'abatanzwe ngira kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva ku shingiro egome ku giti cyanyu mushana eric nsengimana ayo masezerano yarafashije abarundi kuva mu njyane z'amoko eka no gukumirana ayo masezerano n'ibyo yarafashije kubera ko uko byari bimeze ubwa mbere murazi ko harimo ubwoko bumwe ubwoko bw'abahutu butari bufite ijambo mu gihugu hanyuma baratora forumire y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego byoroshe kandi ntihagire ubareze uno munsi n'ibyo nubwo bitera de hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera iby'ubwoko
benshi mu bavuze b'abahutu b'abatutsi bose barashikirije ivyiyumviro kandi barerekana ko vy'ukuri hataragera ko biva mu ntoze biva mu ibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no ku bwanje ndashima iyo formule bakoresheje kugira ngo bose babe ba- bashobore gushikirwa mu butegetsi Eh, kandi yaratumye haba ituze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe vyinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose bataravyumva kumwe ngo uno munsi bashobore kubikura mu ibwirizwa shingiro kugira ngo vy'ukuri twumve ko turi abarundi ivy'ubwoko dushobore kubirengera kandi ico twabonye kindi na jewe mbona nuko ivy'ubwoko eh, umwe wese abizana akeneye ica- ico ashaka Ah, ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore kugishikaho ariko nda- muri rusangi ugasanga vy'ukuri ivy'ubwoko mu burundi benshi barabirengeye ambasaderi isidoro mbayahaga gukumirana nk'uko erika bivuze abarundi batari bake bavuga ko cane cane vyava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi ivyo niko namwe mubibona Yego. jewe icyo turagihurizaho kuko ugiye kuraba inkomoko canke umuzi w'aya masezerano ico yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hariho ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe ibyo biragaragara twarabibonye hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo eh, ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika nabo babona yuko bagize ubwoba bwo kuvuga ati ntitwotwagwa n'abantu twa- bagiriye nabi canke eh, twatoteje twagwanye bohava baca bazana umugambi wo kutwihora rero eh, urabona yuko baca bavuga ati rero kugira tu- twemere tuwukore nuko twosinya amasezerano y'uko ubwoko bwose bwiyumvamwo intwaro ni ukuvuga tuje hamwe twese ntihagire umwe agira ubwoba eh, buturutse kuri iki canke kiriya rero baca basinya amasezerano mugabo icyo nagomba kuvuga kimwe ni uko mu bisanzwe ugiye kuraba kuva kiriya gihe eh, amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu burundi ata murundi ahigiha agaciro kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwango ruri hagati y'amoko mu burundi ahubwo zari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cocanyishamwo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko yoba avomeye mu kiva kuko si benshi bomuha amatwi ariko abantu baramaze Amba- kuba ambasaderi isidoro mbayahaga ah, baravuga ibitigiriza mirongo ine ku ijana mirongo itandatu ku ijana ariko hariho n'ubundi bwoko buba buri mu burundi ubwabatwa bwobwo umva muri ico gihe budakumiwe wanashaka kuva kiriya gihe ubwoko bw'abatwa canke eh, bw'abasangwabutaka nta kibazo cari bwari buteye mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano eh, abatwa basa nuko bari bari bibagiwe mugabo koshimira cane cane nyacubahiro umukuru w'igihugu dufise general major Evariste ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu urumva yashyizeho leta turabona yuko yibutsa abatwa arabashiramwo haba mu nama nshikiranganji canke mu bindi bibanza ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muriko muravuga nabone ubu batidoga cyane ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira bokongerezwa mugabo nabone baributswe rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihi- gi- gihagaritse umutima abarundi kandi cyateza umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwabwo ariko uno munsi nk'uko mwabibonye nawe mwabivuze gatoya mu gihugu cy'uburundi ni uko abantu ngira bamwe babivuga batariho bari mwavuze muti n'agaparadizo gatoya kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari Yego, be- kubona amahoro n'umutekano biba bihari ni ukwerekana yuko ni ikimenyetso cyerekana ko za ryane z'amoko atazihari uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwansi mfise amugije iterambere ariko- cyane amugije kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi uwuye niba amugije ibi n'ibi mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwansi nyawe avuga ati niwe mbangamiye ugasanga na muhutu mugenzi we umututsi ugasanga ameze umwansi kuri mugenzi w'umututsi yego tugarutse kuri ayo masezerano hariho eh, umushikirantahereka yavuze ko eh, umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse gutera ko igikumu nagomba nga- ngaruke na nje kuri eh, Ildefonse Rugema hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri vy'amoko ari ibintu navyo nyene bidasa neza cane rwose ivyo mu bivuga ko iki mushikirantahe Ildefonse Rugema ego mbere icyo nabivuga ko imbere bagenzi banjye ku majambo bashikirije Eh, icyo nabivuga ko ni uko eh, burya abarundi turakwiye kuraba umuzi w'ingorane watumye haba ubwicanyi hagati y'amoko ayo moko rero mu bisanzwe murazi neza yuko imbere y'umuzo w'abazungu b'abadagi umwami mwezi gisabo nta moko yavugwa mu burundi haravugwa imiryango ubwo si nshatse kuvuga yuko imiryango yogaruka igasubira ubwo bwoko mugabo nta moko y'abarundi ariyo kandi no mu nsiguro yabyo ubwoko butandukanye n'abantu badasangiye ururimi bashobora kuba badasangiye intara bashobora kuba badasangiye akaranga n'imico ariko twebwe abarundi dusangiye byose iki kintu rero cy'uko eh, kuva ingoma y'ubwami itembagajwe eh, birazwi neza yuko hari akagwiri byose byama kera bavuga ati umwe rero uvuye bukuru ugakwira hose ariko ubu turabona neza yuko ahubwo umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga zama ziva mu banyepolitiki muri abo banyamigambi akaba arizo zitera akaga mu gihugu murazi neza yuko inama y'ibyo ni uko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara aho niho byahereye mu mirongo itandatu na gatanu mu kwezi kw'icumi ivyo ni ibintu Ntabwo bizahera.
ivyo ni ibintu bishobora gusubira gushika canke ako kagwi oya sinimo abantu benshi bavuze Eh.
ibyatumye haba indyane z'amoko kwigungira ko eka abantu bakumira abandi none muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ko ubu uribaza idefase rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri izo ndyane ivyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye kuva ico gihe vyatumye abarundi bati- ah, abo bahutu n'abatutsi batinyana Eh, umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe eh, nk'ikintu co kwihora nk'ikintu co kuvuga ati ku- umwe mu kirundi babivuga ati nyene bu- nyene bwitamo bifashe ikirindi umuntu aba abari ku ntwaro ugasanga eh, nibo bavuga bati intwaro murazi ko bagiye baritirira intwaro ati intwaro z'abatutsi intwaro z'abahutu intwaro rusange rero ntawuzi yuko izokwigira ishoboka kubera iki kubera haracarwa gutinyana uko kwizerana rero kuri mu banyepolitike uko kwizerana bafatanya no gusaba itunga ry'igihugu no kutarondera eh, kubisikanya ku neza ku ntwaro ibyo byose eh, byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye ibyo nibyo bituma izo ngorane zitazohera vuba kuko abanyagihugu ni ukuri jewe ndababajije mbega iyo abanye- abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza bya politike i- ico umunyagihugu avyungukamwo ni ikihe nta na kimwe nta na kimwe kandi Ega- ikindi naco murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya arusha igihe yaba nk'uko Domis- eh, perezida domisi yabivuze muri iyo nama akavuga ati ibi bintu eh, n'abahuza ba- babitugobereye ko nabyo twashaka aho nyine muca mwumva neza yuko ico kintu kitavuye mu barundi egome egome izo nyine ni- nico gituma twebwe tuvuga tuti ni ukuri iki kintu ni ikintu cerekeye abanyepolitiki gusa nta banyagihugu babifisemo inyungu ego nta banyagihugu babona yuko Amba- bishobora kubazanira umutekano cyane kuko yaba ari ibintu bi- biraba abanyagihugu bose ibi bintu hari hakwiye no kuba referandumu akaba ari referandumu kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura Yego.
ibiti vya politike Reka n'ibindi tuje- n'ibindi.
reka Kuko tuje kuri- abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cabo imyaka mirongo itatu iraheze ico kintu mwibaza yuko kiva kuki egome abanyagihugu bo barashaka kubana mu mahoro ariko abanyepolitike barabifizemo iyindi nyungu ego ambasa Tugerageza.
ambasaderi izidoro mbayahaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise reka n'umushingantahe defense rugema arongeyemo ibitari bike eh, yavuze ko n'abarundi bagitinyana reka batizerana cyane rwose gushika ubu ah, yavuze reka n'ababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu eh, n'abatashaka kuva ku butegetsi ivyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muribaza mwavuze ko mu- abarundi bamaze gutahira intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose bi- mu- mubibona gute byoba ari ibibazo bikihari muri iki gihe cyangwa n'ibibazo navyo nyene biriko biratora inyishu Bo, hariho ikibazo yarashiki- yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko ni ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwi k'abanyepolitike bavuga ati twebwe twaronse kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none coramuka kivuyeho twebwe ntituzosubira ku- kuboneka ibyo birashoboka mugabe icyo yavuze kindi kameme jewe ntari eh, mbona kuko jewe ibyo- ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano na uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi ni ibyo ariko aravuga rero ati ko hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nirwo rugamba nyine cyubahiro arimo nirwo rugamba abarundi basigaje gutsinda ico kivuyeho umubano hagati y'abarundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turi ko turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza ni ubwoko bwitwa inda ubwo rero n'iyo mugambi urabona ko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu na leta yiwe bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kagwi karwanya ko abarundi babana mu mahoro ko abarundi bafungura neza ubutunzi bakabusabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwi rero kariho kuko n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati hariho akagwi katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika mu iterambere ry'abarundi ribe ryose nako kagwi rero kariko karagomba kutukura mugabo nabivuze kandi nobihagararo nkabishimikira ko ikintu cerekeye amoko kuvuga ngo uvuge iki ni karata yo kuvuga ngo ujya ni naka ndi wo mu bwoko tudasangiye ntitumukunda tumubwire gute ibyo ego byarakuye me ego icyo avuze kindi ni iyo politiki nyine yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko eh, bashobora kubikamisha mu- mu- mu minsi biri imbere mu mashyirahamwe politiki baba baharuye mugabo aragana ku munyeshuri ko frederic n'ukuri nta kamaro yuko umuntu yovuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu burundu ugiye kubiraba uno munsi ujya ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe ukubwira ngo mu burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi Ego, bwoko ego.
butumva ubu baranywaye igisigaye kimwe gusa ni uko ubutungane nk'uko nyine nshobora bivuze no kuri ubutungane ni ikintu nacyo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati bacira urubanza rubi kubera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi bakavuga ati bandaka mugabo ni uko yabivuze neza umushinga ntahe rugema yavuze ati n'akagwi ego me gatoya ego me reka tuje k'abanyepolitike kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni cumi na zingahe z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko ntabikihari Eric eh, Segimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari ubundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muhavuga ko icyo tuvuga ngaho eh, nibaza ko atari byo kubera ayo moko nyine niyo agize uburundi twapfa twavyemera ngo vyashize abazungu canke iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi prona uravyinstitutionaliza uravyemeza hanyuma urabishira mu ngiro urirukana aba- abo badahuje ubwoko nta yindi formule n'imwe yari gukunda a- kugira ngo babagarukane atari kwemera ko ubwo bwoko bundi bwatawe bwemegwa bukaja muri tunze bukaja mu- mu- muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo uwari kubabaza abo ba- abo bayikorona babikora akababaza ati "Eh, ubu rero ati ubwoko bwose ni sawa nimugende mu- mu- bazobashira mu nzego ata tegeko ryanditse rivuga ko bazobashira mu nzego ntibari kubashiraho kubera ko nabundi base kuba- bari base kubashiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari mu kibano kandi basangira basangira inzoga cyangwa bakabaha ibitenge rero nta yindi formire niko ari ukubakumira cyangwa kugira iki eh, nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicanditse cemera ko bategerezwa kujamwo vyanka vyakunda iki vyerekana ko atari ukuyenda tubona ko abaganwa batagiyemwo n'uno munsi ata- batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwarwa n'abami n'abaganwa na- na- na- n'abaki bajanye niyo ngoma baciye bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemwo mugabo mu nama twarimwo baciye bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ijanye n'abaga- n'aba- na- n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise abaca bahen- bahenge- bahengamira nicyo gituma bataba basize mu ntuze- bataba basize Ni- mu nzego ndibaza ko Cyane.
icyo kibazo mushikirije umushikiranayi defonse rwema afise icyo akivugako egomeye arakoze ku- ku- kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere y'uko ngira icyo nshikirije kuri ibyo nagira amaze ndababwire y'uko ibintu by'ivangura ry'amoko eh, tudabura amoko atabaho jewe n'ukuri ndabyiyamiriza ndabyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka uburundi nk'abarundi uza kuri ibi by'amoko rero egume eh, imbere y'uko ingoma y'ubwami itembagazwa ni iby'ukuri havugwa amoko ane haravugwa abatutsi abahutu abatwa n'abaganwa mbega none cyerekana y'uko ata n'ubwoko buhari mu burundi mbega ubwoko burafutwa ngo ni uko intwaro zihindutse ibyo birashoboya ikindi naco iyo muvuze muti eh, mushinga na eric muvuze muti nta ngorane zihari z'uko ayo moko yobandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari mirongo itandatu eh, z'abahutu na mirongo ine z'abatutsi eh, mukaba muzi mirongo itandatu guteranya mirongo ine n'ijana ku ijana aho nyine mukamwumva yuko hariho ikumirana ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sin- sinshigikiye ko amakota y'ikinyiko yohava kubera uze ngo hari ikumirana ahubwo iryo kumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu nama nshingamateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu gishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko iminsi Ikomereka.
igenda niko twitandukanya Igomeye.
uno munsi abana bacu tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu ibyo bintu rero ni ukuri jewe ni ukuri ndasabye yuko abarundi twokubita agatima mungu ibi bintu tukabikurira tukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije atari uguta uburundi mu manga Igomeye reka bagerageza ambasaderi mbayahaga nagira mugire icyo muvuze kuri icyo cengero gishyikirijwe na defonse rwema Eh, u- hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashyize cyane cyane imbere ubwoko cyangwa badashyize hari ikintu mubona cyokorwa nk'uko bavuga nta nyambo ibura agahunzi ayo masezerano ashobora kuba atari ijana ku ijana meza ku barundi bose Mu- murakoze cyane rero ndamushyigikiye kuri ibyo yashikirije mu by'ukuri ugiye kubiraba mu burundi bisangwa ata bwoko buhari yabivuze neza kuko abarundi ugiye kuraba basanga iyi mvugo basanga iyi mico basanga ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye kigatuma haba ubwoba hagati y'aba na bariya kuko bavugwa Ni- ni- ni ikintu gikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bayashyizeho ntiyabaye amasezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gutyo kwari ubwira ngo uburundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko ku gushyamirana koce bugumaho mugabo uno munsi murabe muti cyokorwa n'iki ni ikiyiye wanashaka kiriho kirakogwa ni uko ugiye kuraba si iby'intwaro gusa kuko n'ubutungane hari igihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo ugasanga umenga bararenganijwe n'ubwo yoba bamuciye urugororotse akabona ko barucire kubera ubwoko nuko urabona ko ikintu kiriho kiraba uno munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cotuma uburundi bugira urugamba rw'iterambere n'ubutungane rukabitsinda nyakuba frederic nakubara yuko aba bantu bose bumva bavuga bati ntibibemwo ntibiragira kuvamwo n'iki ubwoba burumvikana ukuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cotuma bangomba ngo bampe akazi aha canke hariya banzeze amabangaya umuntu akagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubiza abandi kubuvugira canke kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo nkavuga yuko ibiyi bitagaragaza kandi nkabivuga ndi umunaka bazompa akazi mugabo uno munsi igikenewe ni uko akazi canke ibikorwa by'iterambere byokorwa hakaja imbere ababishoboye hakaja imbere ababyumva hama hagashyirwa imbere ikintu cyitwa kurundi na cane cane ko umugwigu yaravuze ati kuri uru rugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyo kwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubamo umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko mushara rugamba yabivuze ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba umurundi gusumba kuba umututsi cyangwa umuntu ego me icyo ni cyashobora abantu bakabyumva Ego.
bagahurira ku bikorwa bagakunda uburundi bakabukorera abantu bamaze kugira ubuzima bwiza nta muntu azokiza kubabwira ngo "O- o- ubwoko ubu n'ubu burakubiye kubera bose baza babayeho neza ego me kuneza uragomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru watuja imbere avuga ati ibyo bindi byatuma duta umwanya bireke umwe wese abyuka aje ku bikorwa Ego me- bityo uburundi buzoba buteye imbere injyane ziba zihetse Mu gusoze- Nicyo bivuze yuko mu gusozera abantu ambasade- bashira imbere ibikorwa mu gusozera ambasaderi izere mbayahaga nashaka nk'uko mpava ndabisaba abandi mugire icyo mu- akamuteye abarundi kugira ngo babandanye batsimbataza amahoro eka n'umutekano ubumwe butsimbatare ikintu mwosaba abarundi ni ikihe amasegonda mirongo itatu nturenze ikintu abarundi two- two- twosaba ni uko abarundi bokwemera ukuri nta mukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsinda ikinyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye n'icyo twabonye kikirimwo a- imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwemwo amoko kuko icyo ndiko navuga ni uko abarundi bakwiye gushira imbere ubwoko bwabo bwitwa uburundi kuko umurundi eh, atandukanye no kuba ngo jewe ndi umuhutu ndi umututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba ni uko batosamazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo eh, dufatire ku bwoko kugira duteze imbere icyo ildefonse rugema namwe akamuteye abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano hano basaba ni uko eh, abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutavanako abarundi nibaza yuko twokwita agatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi uko kwicana uko kwangazanya uko guhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari umurundi abikuramo icyo nsabye abarundi rero ni uko twakurikiza iragi ry'umuganwa wa gasore namwe mushantaye eric sengimana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamu muteye abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano Eh, akamunotera abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cacu tu- mu- muri ubwo budasa bwacu tugashobora gushira ivyiyumviro hamwe vy'iterambere igihugu cacu gutyo kizokorokoroka Eh, mushantaye eric sengimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya waro- waronse kugira ngo uganire ni radiyo ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasaderi isidore mbayahaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire kuri ibi bibazo bikomeye uh, idefonse rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya watoye kugira ngo mushikirize ivyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese ndagushimiye frederic nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama